radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye perezida evariste ndayishimiye w'uburundi yaburiye abifuza guhirika ubutegetsi bwe ko ari intare y'itavogerwa none ko ari intare kubera iki mwirirwa murata umutwe intare ntiyigera ijugumira intare yama izi neza yuko vyose ibitunganya nta n'umwe atazi yuko yitwa intare kuko niyo iravyeho nyene urayibona inkuru irambuye ni mu kanya imiryango mirongo ine y'impunzi z'abarundi zari zarahungiye muri kenya iri mu nkambi ya nakivare muri uganda isaba gusubizwa mu burundi Ah, muri kenya nta cyiza kiriyo icya mbere ni kubera ko abasudani abarica abantu bitwa ko turabagararake twe niko batwita ubwo rero twabonye iwacu n'iwacu hako dupfira mu gahinga tugire kwicwa n'uruzuba umwe mu mpunzi zifuza gutaha mu burundi mu rwanda deni kazungu ukurikiranyweho kwica abantu cumi na bane biganjemo abakobwa aramenya kuri uyu wa kabiri niba afungurwa cyangwa se akomeza gufungwa by'agateganyo ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na fideli niyongabo diane nini nahazwe na oriyani tanga ishaka imirwano y'ubuye hagati y'ingabo za leta ya etiyopiya n'abarwanyi bo mu ntara ya amuhara fideli niyongabo ababa mu gisagara ca Gonda batangaje ko abagwanyi bo mu ntara ya Amhara bazwi ku izina rya Fano ku munsi w'Imana bagwanye n'inteko za leta ya Ethiopia muri ico gisagara Gonda n'akarere kagendegwa cane n'ingenzi kandi gakorerwamwo imirimo y'ubudandaji umwe mu baba muri ico gisagara yavuze ko ingwano hagati y'izo mpande zibiri yari ikomeye cane yashatse gutanga izina ryiwe ku mpamvu z'umutekano wiwe ababa mu gisagara ca Gonda batangaje ko muri rusange umutekano wari wagarutse muri ico gisagara mu gitondo co kuri uyu wa mbere abasirikare ba leta basubiye kugenzura ico gisagara naho amasasi yari acumvikana mu bice bimwe bimwe vyacu amamangazini yari yugaye mu gihe amabarabara yagaragara bavuze ko atagutana mu mitwe kwabaye mu bindi bice by'intara ya amahara harimwo umugwa mukuru bahirda na laribera ikindi gisagara kigendegwa n'ingenzi abasirikare bari ku butegetsi muri mali batangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu yarateganijwe mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha yigijweyo diane nini nahazwe Colonel Abdoulaye Mayiga avugira ubutegetsi bwa gisirikare muri Mali yavuze ko zimwe mu mvo zatumye begeza imbere amatora y'umukuru w'igihugu zirimo ingorane z'ubuhinga bw'ivyuma zishingiye ahanini ku gushira mu ngiro ibwirizwa nshingiro rishasha rya Mali urutonde n'imyidondoro y'abazotora hamwe n'amahinyu abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Mali bavuga ko basanze mu ishami ry'Ubufaransa ryitwa Idemia ryofashije muri rusansuma y'abazotora amatora ya Mali ubundi yobaye ku igenekerezo rya kane n'irya cumi n'umunani ukwezi kwa kabiri ko mu mwaka uza wa bibiri na mirongo ibiri na kane ubutegetsi bwa gisirikare muri mali ntibwigeze buvuga amatariki ayo matora yungururijwe ko n'amatora yarafise ahanini intumbero yo gusubiza ubutegetsi bwa mali mu minwe y'abasivili abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa mali basibije kandi amatora y'abashingamateka yo yari ategekanijwe kuba mu mpera z'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu aha bakaba bavuga ko ayo matora azotunganywa n'ubutegetsi buzova mu matora ya perezida bitaramenyekana ryarazoba muri libiya umuyobozi w'umujyi wa derna n'abandi bakorana batawe muri yombi bashinjwa uburangare bw'iturika ry'urugomero rwateje imyuzure yahitanye ibihumbi by'abaturage uriyani itanga ishaka abo bategetsi bagirizwa kuba barafashe iminenengwe ibikorwa by'urugomero rukomeye ruri mu karere ka derna ivyo vyatangajwe n'ibiro vy'umushikirizwamanza kizigenza wa leta ya libiya kuri uno musi wa mbere ivyo biro biri ku mugwa mukuru tripoli bimenyesha ko vyatanze itegeko ryo guhagarika abategetsi umunani bo muri ako karere kubera isenyuka ry'urugomero ryabaye inyuma y'imvura y'isegenya yaguye iyo mvura yatumye amazi y'umurengera aseseka mu bigwati bibamwo abantu ayo mazi yahitanye ubuzima bw'abantu ibihumbi n'ibihumbi uretse buramatari wa derna leta ntiyatomoye neza abo bategetsi bandi igipolisi cahagaritse abanyagihugu bafise agashavu kanini kuri iryo senyuka ry'urwo rugomero rwari rwarubatswe mu ntumbero yo kuyobora neza amazi y'inzuzi zica hagati y'igisagara ca tripoli nongereho iyi nkuru imaze kutugeraho mu kanya Zoleka Mandela umwuzukuru wa Nelson Mandela wabaye perezida wa mbere wa Afurika y'Epfo atowe n'abaturage yitabye Imana afite imyaka mirongo ine n'itatu azize indwara ya kanseri Zoleka Mandela yamenyekanye cyane kubera ko yavugaga ku mugaragaro iby'indwara ye yamenye ko arwaye kanseri y'ibere afite imyaka mirongo itatu n'ibiri aravurwa irakira ariko iragaruka mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi niko mirongo migufi ya shoro tuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
perezida w'uburundi evariste ndayishimiye arahamagarira abarundi kwirinda impuha yabivugiye ku kibuga cy'indege y'Ibujumbura avuye mu rugendo mu mahanga ku makuru yavugaga ko hari abashatse guhirika ubutegetsi bwe evariste ndayishimiye yababwiye ko ari intare itavogerwa inkuru irambuye Pierre claver niyo nkuru itariki cumi na zitanu z'uku kwezi kw'icyenda niho hakwirakwiye amakuru menshi i bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'uburundi ko hagira habe itembagazwa ry'ubutegetsi abanyagihugu babwiye ijwi ry'amerika ko ingabo nyinshi zifise ibigwanisho bikomeye zagiye gukingira iradiyo na televiziyo y'igihugu ifatwa nk'umutima wa leta kubera umukuru w'igihugu perezida evariste ndayishimiye yari mu rugendo hanze y'igihugu ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru iradiyo na televiziyo bikukira bwarahumurije ko umutekano kuri iyo radiyo wakajijwe nk'ibisanzwe nayo ubushikiranganji bw'umutekano bwobwo bwemeje ko atanzu iri kwirasha ko umutekano wifashe neza mu gihugu cose ibiro by'umukuru w'igihugu byo byo ntacyo byigeze bibivuga ko ariko igihe yatahuka avuye mu rugendo yari amazemo indwi zibiri rwamushikanye muri leta zunze ubumwe za amerika mu nama y'ishami mpuzamakungu oni umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yarishuye abari bafise amakenga kuri izo nkuru ashitse ku kibuga cy'indege cya bujumbura kuri uyu wa mungu mu mvugo ifobetse yabwiye abifuza kumutembagaza ku butegetsi ko ari intare iturirwa nagira ndababwire murigira mubona intare igenda yanitse amenyo hejuru mugifise amenyo akarishe murigira mubona igenda inzara yazishyize hejuru mugifise inzara zikarishe none ko ari intare kubera iki mwirirwa burata umutwe intare ntiyigera ijugumira intare yama izi neza yuko vyose ibitunganye nta n'umwe atazi yuko yitwa intare kuko niyo iravye honyene urayibona perezida ndayishimiye ntiyadomye urutoke kuri abo bagomba kumutembagaza ku butegetsi bwiwe yamara amasoko yizewe y'ijwi ry'amerika arimwo n'abasirikare bakuru yabwiye ijwi ry'amerika ko hoba hari icuka kibi hagati yawe n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare general prime niyo ngabo yamariki umukuru w'igihugu ntaco yakivuze ko gusa umukuru w'igihugu yabwiye abarundi ko bokwirinda ibyo byari bimaze iminsi bivugwa kuko kubwiwe ari ukubatesha ibikorwa nk'ubu u- usibye gukora ngo uriko wumviriza igihuha bimwe bita ngo bisumba ikivi ejo ugasonza ugaca widodomba ngo ndashonje tumere nka ba bagumyabanga bavuga ngo shirira dushirire tugire amaso maremare ugiye urumviriza ibihuha wo- woherayo kuko ashaka ko uzosonza ejo kandi ushonje ejo niwe azoza kukubwira ngo horaba inzara irakwishe none nk'ubu ngo ubona wewe ngo uzobaho gute kugira ngo uhamagarire mu migumuko ibiro by'umukuru w'igihugu bikunze gushira ahabona itangazo ryerekana ko umukuru w'igihugu agira afata ingendo mu mezi atatu aheze kuva mu kwezi kwa gatandatu byerekanye ko umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe angeline ndayishimiye bagize ingendo ukwezi n'indwi zitatu hanze y'igihugu urugendo ruheruka rwamaze indwi zibiri rwabashikanye muri cuba muri leta zunze ubumwe za amerika mu bubirigi n'ahandi bamwe mu basesengura politiki y'u Burundi nka frederico bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu arafise ico avuga kuri izo ngendo tukaba tuzi yuko ingendo z'umukuru w'igihugu zitwara uburyo bwinshi kubera ko uko agiye ari amahera y'umurengera kubera icyo bita provision mu gihe kiba gikenya nkajya cacu kibuze ibintu nka byose urumva womenga umwitwarariko wiwe uca ucika ibyo bintu agenda kuronka muri izo ngendo ikindi cya kabiri umuntu abaza ni icyo twunguka muri izo ngendo inyungu za politike inyungu z'ubutunzi inyungu z'imibano muri izi ngendo kira noneho uko agenda niko no mu gihugu abo bakorana bibaza ibibazo nawe mu kubishura akavuga ati jewe ndi intare imvugo nk'iyo muri politike biba bisigura ko ari ubwoba kuko intare ntivuga koko ntigera ivuga ko ifise amenyo ntigera ivuga ko ifise ibyara ni ukuvuga nawe si intare kuko intare ntibivuga evariste ndayishimiye wewe abona ko izo ngendo agira ari ingirakamaro mu ntumbero yo kwambika isura nziza igihugu ni ingendo ngirakamaro kuko biratuma ibihugu bimenya igihugu hajya tuvuga ngo shinga icumu mu mashinga kera uburundi murazi ko bwasa n'ubwafatiwe ibihano bwari bwarahowe amaboko imugongo ni ukuvuga hariho abandi baciye bagenda emwe barabucafuza mu makungu barabwambika ibara ubu rero babonye izi ngendo zituma uburundi busubira kumenyekana kuri bijuru riba rikorotse naho biri uko izo ntego intumwa idasanzwe ya oni ku burundi n'aho azishima inyuma y'imyaka itari mike uburundi budaheruka mu makungu fortune gaheta zongo avuga ko ataco zafashije mu kubahiriza agateka kazina muntu canke gutuma igihugu gitekana kugira ngo ntihagire abosubira kwiyumvira gutembagaza ubutegetsi si rya mbere umukuru w'igihugu yikeka abashaka kumukura ku butegetsi yagiye ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri asubiriye uwo basangiye urugamba mu ishyamba petero nkuru nziza yitabye imana muri uwo mwaka nyine kuva mu ntango z'uyu mwaka ndayishimiye yamye agabisha ko hari akagwi gashaka kumuhirika mu nyuma byegekwa ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere arengiyome bunyoni ubafungiwe mu ibohero rikuru rya gitega kuva mu kwezi kwa kane mu by'uwo mugabo afise ipete rya mbere rikomeye mu gihugu mu gipolisi no mu gisirikare ryagirizwa harimo gushaka guhungabanya umutekano w'imbere mu gihugu gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha no kunyuruza amatungo ya leta pyeklave n'inkuru ku bwijwi rya amerika imiryango y'abarundi igera kuri mirongo ine yari yarahungiye mu gihugu cya kenya ubu iri mu nkambi ya nakivale muri uganda isaba gutahukanwa mu burundi baganiriye n'umunyamakuru ignashus bahizi aba barundi bahungiye muri kenya mu bihe bitandukanye kandi bamwe bari bahamaze imyaka irenga kuri itanu bavuga ko kubera ibibazo by'umutekano muke n'ubuzima bubi bahisemo kwihungura
muri kenya uko byagenze icya mbere umutekano muke ikindi cya kabiri ni uko twari tubayeho nabi dufata umwanzuro wo gukaruka inyuma mu gihugu cyacu urabona twahereye dufata amafaranga ashika ku bihumbi bibiri y'amanyakenya mu kwezi ayo mafaranga barayakorora bayageza ku mafaranga igihumbi n'amagana atandatu ku muntu ariko uko bakorora amafaranga ibiryo nabyo byatera biduga hamwe ugiye ni ukuvuga ntabwo twe twapokera indyo twari mu nkambi ya, ya karubayeri ntabwo twapokera ibiryo ariko twapokera twatwara bamba zacu ku babosi ababosi rero ibiryo barabiduza hamwe izo ndya upokeye z'icyo gihumbi n'amagana atandatu wazirya icyumweru kimwe zikaba zirashize nta hantu ho gukorana ahantu mu butayu wirirwa wicaye kuvuga ugiye ku bitaro hoho bakubwira ngo wakamye amaraso ngo wakamye amazi y'umubiri kumbe n'inzara nta kintu ufite uri kurarya natwe turavuga ati ko ata gahunda yo guhungura impunzi irimo reka duhite dutaha nongeye mbabaza ukuntu bageze mu nkambi ya nakivale kandi batarigeze bahungira muri iki gihugu cya uganda twageze ku mupaka tumaze kwambuka tugeze mu rwanda uganda yari yaturekuye twambutse kuri migiresheni y'u rwanda itugarura inyuma tugaruza muri uganda badusubiza inyuma tuga ko hano ata muhanda duhafise utugarura mu burundi muri un ya uganda aba ariyo itwakira ituzana ahangaha twaraje itike iherera hiyo mu turenze muri kenya busiya duhitamo kuza turaza nyine dufashwa n'abandi bantu rero kujya usanga mwicaye mu igare nyine n'abandi baza baraduha ubuyambi nyine tugenda ku misigiti cyangwa se ku mashengero baducangira guteba aho tugera ngaho mu rwanda mu rwanda rero turinjira hama rero baradufata baratwaka ibyangombwa nyine by'impunzi kuko nta bindi twari dufite barabicisha muri kompiyuta bararungika baca baratwirukana twebwe babitwaka twagira ngo hari icyo bagira badufashe Eh, barabidusubije bamaze kubidusubiza bahita baratwirukana twabonye rero yuwe niza kudutora yo mu bugande baratuzana ngaho tuza kugera ahantu bita kagitumba turinjira mu mpaka umupaka w'u rwanda ariko nyuma icyagiye kuhaba barareba ata "Ah, mwese tubabone mwasubiye muri uganda tuca turagenda turacumbika aho kuri boda kagitumba abantu baragerageza baradufashirizaho twahamaze iminsi itatu badufasha baduha ibiryo ni ukuri ah, abanyagihugu ba uganda imana iba- ibahezagire kuko baradufashije cyane ibibaye mu gihe hari n'izindi mpunzi muri uganda ziganjemo iz'abarundi n'abakongomani bagerageje kuva muri uganda baja muri kenya kuri bo iki gihugu kiraborohereza gusa bamwe mu bahabaye siko babibona Ah, muri kenya nta cyiza kiriyo icya mbere ni kubera ko abasudani barica abantu bitwa ko turabagararake twe niko batwita ni kuvuga bagararake cyangwa bashaka kuvuga iki ni umurundi umunyarwanda umukongomani nibo bitwa abagararake ufite agatelefone ugende bakwice ubu uri kurakora akazi ko kunyonga piki bakwice Eh, mu- mu- umwana apfe n'uyundi amazi ku irobine abasudani bakazana ibihiri n'amacumu n'ibiki bakatwica ubwo rero twabonye eh, iwacu n'iwacu hako dupfira mu gahinga tugire kwicwa n'uruzuba twicwe n'aba- n'abaducumita batu- batuziza ubusa abasudani hari ukuntu bakora imigumuko bakica abo izo mpunzi z'abarundi badasangiza ubwoko n'abo basudani abakuriye inkambi ya nakivale bavuga ko bategereje kuzacura izi mpunzi zifite ibyangombwa by'ubuhungiro bwa kenya igihe bazaba bacura izindi mpunzi z'abarundi emma coloy ni ukuriye ikigo bakiriramo impunzi hano mu nkambi ya nakivale They had easily accessed as well the western border. That is ati izi mpunzi zari zigeze ku mupaka wo mu burengerazuba w'u rwanda na uganda nuko niho zahagarikiwe zisubizwa inyuma hasheri na leta ya uganda bafashe umwanzuro wo kuzizana hano mu nkambi ya nakivale kugira ngo bazategure gahunda yo kuzazicyura kimwe n'abandi barundi bahunguka mu buryo bwubahiriza impunzi kandi biciye mu nzira zikwiye returns spontaneously.
kuri iki kigo bakiriramo impunzi batubwiye ko ubu harimo izindi zisaga igihumbi ziganjemo abakongomani bategereje guhabwa ibyangombwa ariko muri zitegereje ibyangombwa harimo n'izituruka muri somaliya etiyopiya hamwe na sudani ignatius bahizi ijwi ry'amerika mu nkambi ya nakivale uganda
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda biteganyijwe ko ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kicukiro afata icyemezo ku ngingo y'ifunga n'ifungura ry'agateganyo kuri doni kazungu uyu mugabo ubutabera bw'u rwanda bumukurikiranyeho ibyaha icumi birimo kwica umuntu ku bushake iyicarubozo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato n'ibindi ni ibyaha bamukeka ko yakoreye mu kagari ka busanza mu murenge wa kanombe ku kicukiro aho yemera ko yishe abantu cumi na bane biganjemo abakobwa kazungu w'imyaka mirongo itatu n'ine y'amavuko yari yaracukuye icyobo mu nzu akajya atabamo abo yabaga arangije kwica ubwo aheruka imbere y'urukiko yavuze ko yishe abo bakobwa kuko nabo bamuteye sida ku bushake iyo ni ingingo urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib rwavuguruje ruvuga ko kazungu abeshya nta sida arwaye ni ibyaha byamenyekanye kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda dusubire mu burundi mu ntara ya rumonge ubuyobozi bwafashe ingamba zo kwirinda korera ariko mu mujyi wa rumonge nyirizina abahatuye izo ngamba ntibazubahiriza ni inkuru ijwi ry'amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu burundi muragizwaho na thierry vendayishimiye inyuma y'aho korera yigaragarije mu gisagara ca rumonge haraheze indwi umuntu umwe agafatwa akajanwa mu bitaro harafashwe ingingo zo gukomeza isuku muri ico gisagara muri izo ngingo zafashwe harimo kutavoma amazi yatanganyika kugira ngo akoreshwe mu ngo kirazira kandi kuja gukorera muri ico kiyaga ibikorwa bijanye n'isuku kumesura koga no kogerezayo ivyombo kirabujijwe kandi kudandariza ibifungurwa bihiye aho bitagenewe none ubu izo ngingo zoba ziriko zirakurikizwa ushitse ku kiyaga ca Tanganyika kumwe hawa Rumonge uhasanga abakenyezi bariko baramesuriramwo impuzu abandi baba bariko barogerezamwo ivyombo abandi nabo bagwiriyemwo ugwaruka baba bariko bariyoga imiduga amapikipiki n'amakinga naho nyene vyogerezwa muganga Alexis Nkuru nziza arongoye akarere k'ubuvuzi ka Rumonge ati biraduteye ubwoba
bishobora kuba biteye ubwoba urumva usanga umwe yaje kumesa uwundi ugasanga yaje ko ariko aroga aha ruhande yabo ugaca usanga uwundi muntu ariko aravoma ibyo rero birateye ubwoba kuko urumva yamigera umwe azoba aje kumesa n'uje koga yikuye ko wa wundi nawe aje kuvoma uca usanga ariyo yadashe agatwara imuhira aho ku nkengero z'ikiyaga tanganyika mu rumonge niho abarobyi n'ababafasha barara mu tuzu tw'uduhema haba abarobyi bashika ku gihumbi ariko nta kazu ka sugumwe kahabazwa ndayiragije ejide twamusanze ku musenyi wa tanganyika mu rumonge ati nihigwa ukugene abarobyi bo kwihagarika no mu gihe baba bari mu mazi kuroba kuko amato yabo atagira twa sugumwe aho kuri uwo musenyi wa tanganyika ni naho kenshi usanga harara abana bo mw'ibarabara bamwe mbere bakitumaho nyene kumweha bagafukisha umusenyi kuko atatuzu twa sugumwe tuhari mu gisagara ca rumonge kandi hari ubukene bw'amazi meza mu gihe rero rumonge igwiriyemwo abayisilamu benshi bakoresha amazi mu tuzu twa sugumwe ubwo bukene bushobora gutuma imigera yakorera irandagata kubera ubwo bukene bw'amazi ndayiragije ejide ati amazi naboneke urabona nk'ubu nk'ubu turi ko turakiyaga ke nawe urabona mu mabomba nta mazi ahari icyo kintu cyotuma batavoma ahantu harenga ukiyokorera ni igiki kandi mu kazu ka sugumwe kagendana n'amazi icyo rero twari gusaba leta mbyeyi leta nkutse ikirabe irekura amazi ku bwinshi mu mabomba itora ikibazo cyo kuraba n'abagenda kuvoma aho ku kiyaga n'abamesera aho ku kiyaga n'abogera ku kiyaga ikindi gishobora gutuma korera irandagata mu rumonge ni urudandazwa rw'ibifungurwa bihiye amacapati ibitumbura amavoka n'ibyamwa bitandukanye biracatemberezwa ku mabarabara bamwe mbere babitegereza ingenzi ziba ziri mu mamodoka anyuragiranwaho mu rumonge ejide ndayiragije akabona ko gutuza urwo rudandaza bigoye ujya muntu yoba afise kajya kantu katuma akorera igwira niyumvirizwe na leta imwereke ikindi kintu yokora ubugira ntihave haba ingorane kajya kazi akaba ariko kuba kamutungiye n'umuryango kakamwigishiriza n'abana gutora ikibazo cyo kumubwira atako kazi nureke ata kandi wamuteguriye icyo leta ni ukuyari kukiraba ikagwiza ubuzi kuri abo bamama bakora icyo kintu uri kuranaraba ingo nyinshi uri kuraziraba ubu zirishwa n'abagore mu bibanza nabyo bihuriramwo abantu benshi nta buzu bwa sugumwe rusange buhabazwa aho twavuga ku bituro by'imodoka ku isoko nkuru ya rumonge no ku kibuga c'inkino aho mu rumonge ikikwereka ko abagendera ivyo bibanza batagira utuzu twa sugumwe bihagarikamwo ni isuku ridashemeye rirangwa hafi y'ivyo bibanza aho usanga harangwa n'umunuko uva ku mwanda muto na mukuru isuku kandi ntirishemeye mu bunywero n'uburiro bumwe bumwe bwaho mu gisagara ca rumonge nta buzu bwa sugumwe buhari kandi babandanya bakora nubwo bashizeho amakomite ajejwe gukurikirana ibijanye n'isuku mu gisagara ayo makomite akaba afise ububasha bwo kugara ubwo bunywero canke uburiro mu gihe bigaragaye ko isuku ryaho ridashemeye aho mu rumonge kandi hamwe korera yotera vyogora kuvura abayanduye kuko hari harabitswe ibikoresho vyo gufasha abanduye iyo ndwara haramenywe n'abasuma bimwe birasahurwa aho naho ni ku ivuriro ritoyi ryo kumutambara no ku bitaro bikuru vya rumonge muganga alex nkuru nziza arongoye akarere k'ubuvuzi ka rumonge ubwa mbere ubu hariho ikigo kijejwe kuvurikwamwo ico kiza ca korera ni naco babomoye inshuro nyinshi bibamwo ibikoresho hariho ibikoresho bimwe twahavuye turahungisha dushira ahandi n'ivyo bikoresho dusha tuba turikorako mu kugira dushobore kuba turatunganya ariko kandi bigasaba yuko n'ubundi tubandanya tudodora kugira ngo ari hamwe hoboneka abagwayi benshi twaba dusanga kumbure turengewe muri murazi nuko nico giza eh, kirandagata umwanya mutoya abo twaganiriye batashimye ko tubafata amajwi basaba ko abajejwe intwaro bova mu biro bakaja kugenzura ibijanye n'isuku ibintu bitarayangara urakoze tiyerive ndayishimiye umuryango w'abibumbye umaze imyaka mirongo irindwi n'umunani ushinzwe muri iki gihe isi yugarijwe n'ibibazo binyuranye onu irakenewe ese ishoboye guhangana n'ibyo bibazo toma kamirindi nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose yabaye kuva mu gihumbi magana cyenda na cumi na kane kugera mu gihumbi magana cyenda na cumi n'umunani amasezerano y'amahoro yo kuyirangiza burundu yateganyije umuryango mpuzamahanga witwaga societe de nation sdn mu magambo ahinnye y'igifaransa awuha inshingano zo gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu mbere y'uko agera ku ntambara ayo masezerano yasinyiwe i versailles hafi ya paris mu bufaransa ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwa gatandatu igihumbi magana cyenda na cumi n'icyenda hagati y'ubudage bwari bwarayishoje n'ibihugu byari byarishyize hamwe bibuteraniraho birabutsinda muri byo twavuga ubufaransa ubwongereza uburusiya na leta zunze ubumwe za amerika umuryango sdn wananiwe gukumira intambara ya kabiri y'isi yose nayo yatewe n'ubudage mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu n'icyenda byatumye abayobozi b'ibihugu by'ibihangange batekereza gushinga undi muryango mushya ukomeye kandi ufite ingufu kurusha sdn bakoze inama nyinshi mu bihe bitandukanye no mu nzego z'ubutegetsi zinyuranye noneho mu kwezi kwa munani n'ukwa cyenda igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane intumwa za leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza repubulika z'abasoviyete n'ubushinwa bahurira i washington dc umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika batangira kwiga no gutegura umushinga w'umuryango mpuzamahanga wo guhuriza hamwe ibihugu bishaka umutekano rusange icyo gihe ubushinwa bwari butaraba kominisita bwayoborwaga na general Chiang Kai-shek nyuma y'iyi nama yabo batumije indi yaguye yahuje intumwa z'ibihugu mirongo itanu kuva mu kwezi kwa kane kugera mu kwa gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu mu mujyi wa san francisco muri leta ya california mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika banonosoye umushinga wavuye mu nama y'i washington dc mu kwa cyenda igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane bawubyaza itegeko shingiro rishyiraho loni bari bafite icyizere ko loni yo izabasha gukumira intambara z'amahano nk'iya mbere n'iya kabiri z'isi yose perezida wa leta zunze ubumwe za amerika w'icyo gihe harry truman yabivuze muri aya magambo asoza inama y'i san francisco ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwa gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu perezida wa hari turuman aragira ati hari benshi batemeraga ko ibi bihugu bitandukanye cyane mu moko n'amadini indimi n'imico bizapfa bigeze kuri aya masezerano nyamara rero iyi mitandukanire yose yaribagiranye mu bumwe n'ubushake by'agatangaza kugira ngo tubone inzira zo guca burundu intambara ku isi ijwi ry'amerika inama y'i san francisco irangiye ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwa gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu ubunyamabanga bukuru bwayo bwahise bwoherereza guverinoma z'ibihugu byose byari biyiteraniyemo kugira ngo bawemeze kandi bawinjize mu mategeko bwite yabo ingingo y'ijana na cumi y'iri tegeko shingiro igika cya gatatu ivuga ko rizatangira gushyirwa mu ngiro rimaze kwinjizwa mu mategeko bwite ya repubulika y'ubushinwa ubufaransa repubulika z'abasoviyete ubwongereza leta zunze ubumwe za amerika n'ubwiganze bw'ibihugu byaryemeje mu nama y'i san francisco ku birebana na leta zunze ubumwe za amerika sena ariyo ishinzwe kwemeza amasezerano mpuzamahanga nk'uko itegeko nshinga ribiteganya yatoye itegeko shingiro rya loni ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu n'amajwi mirongo inani n'icyenda kuri abiri atararitoye umuryango w'abibumbye wavutse ku mugaragaro ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwa cumi igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu ibihugu makumyabiri n'icyenda bimaze kwemeza burundu itegeko shingiro ryayo loni yatangiye igizwe n'ibihugu mirongo itanu nyuma y'imyaka mirongo irindwi n'umunani imaze ubu noneho irimo ibihugu ijana na mirongo cyenda na bitatu ifite icyicaro gikuru gihoraho mu mujyi wa new york mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika urakoze toma kamirindi mu kiganiro amerikana dusorejeho iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ubuze icyanegura inka agira ngo dore icyo gicebe cyayo umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana